iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'ijwi ry'amerika risamira ni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda byo kuri ino genekerezo rya cumi na kane ukwezi kwa kabiri kwa bibiri na cumi n'indwi muri studio ya cumi n'umunani muri kumwe na jewe diane nahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya umutwe iyo ariko yumva igihugu we yumva yuko umenya ni ikindi kintu agiyemwo gitasa n'ikindi gihugu avuyemo amaze kugenda rero wavuga ati jewe ko ngiye ngiye kuraba ahantu hoba hasumba ahandi ico gihugu bavuga ndabo ukuntu coba gisa uyu ni umwe mu batwa mu ntara ya mwaro avuga kuri bamwe mu batwa bamaze iminsi bimukira mu gihugu cya tanzania muti babitumwa n'iki inyishu ni muri kino kiganiro ntimucikwe hagati aho muri komune ya mukike haheze iminsi havugwa icuka kibi hagati y'abasangiye y'abadasangiye amadini cyatewe n'uko abajeje paruwasi ya Mu- mayuyu babuza abakirisi babo kuja mu minsi mikuru yabo badasangiye ukwemera turabigarukako n'abanyedini nongere ngire mwiriwe nongera nifuriza umunsi mukuru mwiza abakundana muri mu bawuhimbaza kuko rino genekerezo rya cumi na kane ryitiriwe mweranda valentino imbere y'uko rero ndababwira avugwa mu ntara mbanze nce ku masonga yavugwa irya nino mpereye ngaha muri amerika aho perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yavuganye ubwa mbere kuri telefone n'abakuru b'ibihugu babiri vya afurika kuri uno wa mbere yavuganye n'umukuru w'igihugu ca Nigeria Muhammad Buhari mu nyuma avugana n'uwa Afrika y'Epfo Jacob Zuma ibiro vya perezida wa Nigeria vyatangaje ko Trump na Buhari baganiriye ku bibazo vyerekeye iterabwoba kandi ko Trump yemereye Buhari ko Amerika izokomeza ugufashanya mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba baciye mu gutanga ibikoresho bikenewe sentare ya gisirikare yo mu gisagara ca busaso mu buraruko bwa somaliya yaraye iciriye urubanza rwo gupfa abagwanyi indwi b'umuhari w'iterabwoba wa al shabab aden haji umukuru wa sentare ya gisirikare mu ntara ya puntland yatangaje ko abo bagwanyi aribo bagandaguye abategetsi bo muri iyo ntara ubushikiranganji bw'intwaro hagati muri leta z'ubumwe za amerika bwatangaje ko abapolisi bahagaritse abantu barenga amajana atandatu na mirongo umunani mu ruhigi rwo kurondera ababa muri amerika batekuwe n'amategeko benshi muri bo bafise ivyo bagirizwa umunyamabanga mukuru w'intwaro n'umutekano mu gihugu john kerry yatangaje ko mirongo irindwi na batanu ku ijana muri abo bagiye gusubizwa iyo baje baturuka yavuze ko kandi igikorwa bakoze kiri mu mirimo yabo ya misi yose radiyo ijwi ry'amerika mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no ku rubuga rwa facebook ya aderesi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu ariko imbere y'uko tuja mu ntara mbanze ndababwire ko mu gihe hasigaye iminsi ibiri gusa kugira ngo habe ibiganiro bihuza abarundi yarusha muri tanzania amashami cumi na rimwe ataho yegamiye mu vya politike ahejeje kwiyamiriza ubutumire bwahawe abo ayo mashirahamwe avuga ko badakwiye kuja muri ivyo biganiro agatanga akarorero ku bahoze mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD n'abashatse gutembagaza ubutegetsi aha mwomenya kandi kuri unani Senared rwatangaje ko narwo nyene rutazokwitaba ibiganiro bitegekanijwe ku igenekerezo rya cumi na gatandatu gushika ku rya cumi n'umunani za kuno kwezi kwa kabiri ino nkuru tukayikesha umunyamakuru wacu Evariste Nziko Banyanka akorera i Bujumbura ayo mu ntara tuyahera mu ntara ya mwaro iri hagati mu gihugu c'u Burundi vugwamwo abatwamaze iminsi baja kurobera mu gihugu ca Tanzania ca Tanzania bitewe n'amakuru atariyo bumva ko bashitseyo bazoca bajanwa mu gihugu ca Australia amakuru ava muri commune ya Nyabihanga ivugwamwo abagenda ari benshi yemeza ko abagenda bagenda bagurishije ivyo batunze vyose ahanini bakanabitegwa n'ubuzima bubi baba babayemwo nk'uko muvyumva mu nkuru ya Haisa Liliane inamahoro akoreje rya Amerika imwaro ukwimukira mu gihugu ca Tanzania kubatwa muri zone kibungere kuvuye ku makuru babwirwa kushitse muri ico gihugu ubukene abasezeye nivyo bimaze imisi birangwa mu kigwati c'abatwa bo muri iyi zone aha ni mu gihe abagenda muri ico gihugu ca Tanzania baba biteze ko bagiye kuharindirira akanya gato bagaca bajanwa mu gihugu ca Australia aho bazoshika banonswa amazu meza yo kubamwo hamwe n'amafaranga y'amarundi agera ku bihumbi amajana atanu ku kwezi nk'uko makuru dukura muri aba batwa bimenyesha Gerard ruri mu nzu ni umuvyeyi afise abana b'abahungu babiri baheruka kugenda muri Tanzania muri ubwo buryo abo bana biwanje bajanye na base wabo ndabagira nti bana nibagende nta ngorane kandi ntacyo bizokonona ni ukuvuga rero twebwe twumvise ibihugu umutwe iyo ariko yumva igihugu we yumva yuko umenye ni ikindi kintu agiyemwo gitasa n'ikindi gihugu avuyemwo amaze kugenda rero wavuga ati jewe ko ngiye ngiye kuraba ahantu hoba hasumba ahandi ico gihugu bavuga ndabo ukuntu coba gisa uca umenga ni ikindi gihugu twumvise kiremereye gusumvya ikindi gihugu uyu mukenyezi nawe ni umubanyi w'abaherutse kugenda avuga ingene abo bagenda bikinga agahumbezi ku gutinya ko hari uwo batesha twebwe natwe twaratangaye kubera bwaraca ukazamva ngo nakagiye n'umuryango wiwe nta n'uwari kuronka uko nabahanura kubera wabimenya ari uko bagengira bagenda nka saa cyenda y'ijoro ntawamenya ati nakani bucagenda kandi ntawe yabitegutse nta n'umwe bigira basezera nawe mwaba muvukana ngira ntiya- ntiyari kugusezera kuba mu kugenda bisaba uburyo bw'amafaranga yo gushikayo biba ngombwa ko aba batwa bagurisha ivyo batunze nk'impene umwimbu hamwe n'amabati mariko nduwayo arubatse akaba umuvyeyi w'abana batanu avuga ko kubera ubukene n'inzara babayemwo butagira izina nawe nyene yoronka uburyo yoja yo gutarataza nk'abandi hakagwa mu bana Eh, kubera nari mfise info z'imiryango myinshi nkabura iyo miryango igomba guhagarika kuja kw'ishuri ihagaritse kuja kw'ishuri tirene abana jeda bagiride gute nta namwe mfise njingero kinga ngirirya nirwa mw'ibarabara kurondera aka- i- i- ifikiye c'urufu c'umuryango mugabo kikabura nk'ubu kuva- nk'ubu ugomba kuva mu gitondo nta namajya atanu ndahakorera niyo nkuna munsi wumva bica bigenda gute babwiriwe kandi biriwe ku ishuri n'ubu hariho abatarataha umufasoni ari ngaho ari- yicaye ngaho ntawe dufise turima urumva kica kibibazo ku mugabo naho biri uku hari abamaze kubihinyura bakavuga ko amakuru abashikira na bamwe mu babo bagiye ubu bipfuza ico bagarukana uyu muvyeyi gerard ruri mu nzu aricuza kuba yararungitseyo abana biwe babiri akabatesha amashure aha ni mu gihe kuva bakigenda ata makuru yo kwizera y'ingene abiwe babayeho afise jewe kugira nk'uno munsi ndiko ndavyakira nabi kuko nta kuntu novyakira neza umuryango tutari kumwe ubu rero jewe ndiko ndacukagira nca mu bagenzi no hirya no hino yuko abana bose bakagaruka mu muryango iyi ngeso kandi irahagaritse umutima abajejwe intwaro aho bavuga ko bishobora gutera umutekano muke bigasubiza inyuma n'iterambere mu gihe hari abagenda bagurishije umwimbu abandi bagata ivyigwa pasteur ndikumana ni umukuru w'umutumba kibungere aranegura iyi nyifato eh kurateye amatima hagaze kurumva byaba byandukira n'abandi kuko ni- nibwo woba ukenye ufuma umugabo ahaguruka akagenda guca ingero hanyuma ugasiga ivyo bintu umufasoni n'abana bagasigara babiravye bigasigara birabafasha umwanya we ukiriyo urumva rero guca mugenda mwese mukasiga mugurishije urumva ko ari bibi mukamenya ko haheze amezi abiri iyi ngeso yo kuja kurobera mu gihugu ca tanzania yibonekeje cane cane mu makomine ya ndava na nyabihanga muri iki kigwati c'abatwa bo kuri uyu mutumba kibungere kigizwe n'imiryango irenga mirongo ibiri muri yo iyishikine iramaze kugenda muri komine nyabihanga mu ntara ya mwaro raisa lilian inamahoro ijwi rya amerika Raisa urakoze tuve hagati mu gihugu dukubitire mu manuko bw'Uburundi neza na neza muri commune ya Vyanda intara ya Bururi tubabwira ikibazo cyo kwandikisha amatongo kitabonwa kumwe n'abucega kuba rero hari umuce utaratahura ko itongo ribwirizwa kwandikishwa bituma hama indiyane zifatiye ku matati y'amatongo muri iyo ntara y'amakamba ivyinshi n'umunyamakuru wacu Alain Yvirankunda benshi mu bagize imiryango yo ku mutumba kigutu yabwiye ijwi rya amerika ko ikibazo co kutumva kumwe ibijanye no kwandikisha amatongo kiri mu biriko bituma haduka impari mu miryango uruhande rumwe ntirutahura icotuma bandikisha kandi abegukira urundi ruhande rukabona ko nyabuna kuyandikisha ari ingirakamaro na cane cane mu gihe hageze kuyagabura consolate nduwimana ni umuvyeyi umwe muri bo abona ko ico kibazo gisigaye ari inkoramutima mu mubano bivuye kuko kidategerwa kimwe na bose ariko we mu kibano wumva boryoherwa ivyo oye none twege baca baziyojaje riva canke iyo wajuva we bokwandikisha itongo ryabo rikamenywa kugira ntihagire uza kuri munyaga amakuru dukura mu bajejwe intwaro yemeza ko uko kutumva kimwe ico kibazo co kwandikisha amatongo biboneka ko gishobora gucanishamwo imiryango aha christian nkuru nziza buramatari w'intara ya bururi akabivuga afatiye ku matati yaduka mu nyuma bikagorana guhuza izo mpande mu gihe basabwe icerekana ko itongo bapfa ryanditswe bakakibura uyu muvyeyi maria roza congera afise itongo ringana na hegitari imwe n'inusu atarandikisha ati inyigisho zirakenewe reka najya nandikishije najya kwandikisha itongo ni ukuja inama n'abo muvukana none ko tutarabyigishwa neza ngo tubimenye babyumve bose ukutavuga rumwe mu bijanye no kwandikisha itongo kuzana injyane mu bavukana yeremiya nduwimana aritanga ko akarorero uko bimugendera mu gihe itongo ryabo ritanditswe mu gisata ntunganyamatongo muvukana muri nka batatu umwe apfa harimye undi agapfa harimye sewe bimeze yuko umwe agasura rimwe gaca gasimburamwo muvukana twuyamamo abajejwe intwaro baratahura ko abanyagihugu bafise ibibazo bitandukanye bitewe n'uko amatongo yabo atanditswe ariko buramatari w'intara ya bururi christian nkurunziza akamenyesha ko biteguye gukorana n'amashirahamwe ajejwe guhimiriza abanyagihugu aha iyo ndongozi ibandanya ivuga ko imitumba yose izoshikirwa nico gituma rero turimo tubatera akamu batunganya amatongo yabo turiko turarondera abagira neza bodufasha kugira ngo umuntu wese afise itongo aryandikishe eh, muri leta bamenye ime- uko ringana hanyuma naho yoba uwo babana eh, atamworohereza nawe yorandura- yorandura akarimbi afise impapuro nta itongo rizoguma ringana uko ryahora ringana amakuru dukura mu bajejwe intwaro kandi abandanya amenyesha ko itongo ritanditswe mu minsi iri imbere rizofatwa nk'iridafise abajyegukira kubw'ivyo rikazoba rishobora gukorerwamo imigambi y'iterambere mu ntara ya bururi mu bumanuko bw'uburundi alam ive irankunda ijwi rya amerika nuko rero muramenyereye ko ku minsi ya kabiri muri kino kiganiro cacu duha abanyedini umwanya kugira ngo bashobore kutubwira bimwe mu bibazo usanga mu ntara zitandukanye uno munsi tukavuga ku budasa mu kwizera ku mashengero atandukanye buriko buratuma hafatwa indinganizo zimwe zimwe zibuza abakirisu kumariranira imanza harimo no kudahana abageni eh, ivyo bikaba vyaribonekeje muri commune ya ah, Mayuyu reka rero duhe mikro mugenzi wacu Diane Ndonse ari muri studio i Bujumbura yakira abatumire bayaga
Diane nini nahazwe murakoze kuduha mikro muri studio y'Ibujumbura twibutse abaduteza amatwi ko mwumviriza ijwi rya Amerika dutangure twakira abatumire bacu Pastori Diridiri murongoye ishengero Guérison des Âmes turabaramukije kandi dusubiye kubakira hano muri studio ndabaramukije diane murakoze kongera kuntumira namwebwe Patiri Nsengiyumva muri mu biro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese nkuru ya Bujumbura turabaramukije kandi twongeye gusubira kubakira namwebwe muri studio yacu murakoze cyane amahoro neza uyu munsi tuganira ku bijanye n'umubano w'abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye badasangiye amasengero duhere kuri kino kibazo c'umubano kiri hagati y'abakirisu na paruwasi mayuyu muri komine mukike intara ya bujumbura aho abanyagihugu bavuga ko indongozi za paruwasi mayuyu zitemerera abakirisu babo kuja kumara imanza z'abandi bari mu yandi masengero mwebwe nk'abarongoye amasengero ivyo bintu vy'itunganywa ry'imanza mu banyagihugu murabyinjiramo duhereye kuri mwebwe gapatiri nsengiyumva Pierre mubivuga kwiki Eh, murakoze cyane hari ikintu cya mbere nohera ko imana iremye umuntu ntiyamuremye ari wenyine ni imana nk'uko le pasitori ya- yabidusomeye ngaho yaravuze iti si byiza ko umuntu aguma ari wenyine umuntu ava mu bantu babiri ava mu mugabo n'umugore ni ukuvuga ngaha ku isi nta muntu yubaho wenyine abo bakirisitu bacu rero ahantu baba babana n'abantu Eh, babana n'abantu hariyo ibintu rero duhera ko mm, abantu bo mu kibano cyabo barasangira imanza hagize urwara barajanana kwa muganga abana babo ku mashuri biga hamwe icyo kiri ukwacu cy'abantu babana hamwe ikintu twebwe tudashigikira mugabo nacyo nyine bivana n'urugero abakristo bacu bageze ko hariho abakristo usanga avuga ngo hose no gusenga no gusenga uwo rero agifise umutima uhuha gutyo utaramenya kuvangura ibyo yemera n'ibyo atemera turamukingira bamubwiye bati ntuzoje gusengera hanaka ni ugukingira uwo muntu kuko ari ku rugero kuko ataramenya kuvangura ibyo arimo n'ibyo Eh, atarimo dufate Ni ari muri- nk'ubujyanye n'urubanza nka nk'ubugeni nk'uwaho urasengera muri paruwasi mayuyu yuko bamubwira bati abarongoye iyo paruwasi ngo babafatiye ibihano yuko bagiye guherekeza uwagize ubukwe wo muri mu isengero rya pantekote kubera yuko yahora asengera muri paruwasi mayuyu ni kuvuga yuko uwo muntu yagiye ni kuvuga ko yategereza kuguma muri katolika bimeze gute urakoze cyane twebwe ekereziya tuyita umuryango abakatolika ni abana bo mu muryango umuntu abatijwe aba ari muri uwo muryango w'abana hariho umwana rero avyuka mu gitondo akavuga ngo singigukeneye kumbera mama singigukeneye kumbera papa akagutera akagera akagenda wamugarura ntiyumve uyo rero aguteye akagera akagenda ibyo agiyemo urakingira abasigaye muri ekereziya katolika ku isi yose ntibigera babuza ko umuntu ajya ku rubanza rw'umuntu nta na hamwe babibuza mugabo tugiye gushikaho abantu baba tugafatira ku kwemera kwabo urugero Mm.
bageze ko ekereziya irarekurira abepiskopi muri diyoseze yabo gukingira abakristo babo bafatiye kuko abantu babayeho Mm, reka iyo tujambo- ekereziya irarekurira na patiri mukuru gukingira abakristo mu iparuwasi arimo afatiye ku ho bageze uno munsi rero ugiye kubona abakristo byose barabivanga urashobora gushyiraho itegeko ribakingira mugabo no ngaho nyine haba himayuyu haba n'ahandi mu burundi umukristo aje akabwira patiri ati mfise umubanyi azogira ubugeni kandi ntidusanga iyi dini shaka kujayo umusaseredoti aramuha uruhushya akagendayo Ego, reka tuhe ijambo pasiteri diridiri nawe eh, uko kuntu nko muri katolika bavuga ko kumarira urubanza umuntu yahoze ari muri katolika yuko babuza abandi kumumarira imanza mu kibano yuko ari gukingira abakirisu eh, niko namwe mubikora niko bimeze niko bitegerejwe yavuze ati ni umuryango ni ingingo umuryango ufata twebwe iyo bibaye eh, nta nta- nta- nta byinshi turabona gutyo kuko turabigisha yuko iyo umuntu yari mu ishengero yarakijwe neza tumuzi ko ari umukizwa mwiza agenda neza agasubira inyuma akajya mu byaha akajya gukora ibyaha icyo gihe abakristo ntibemewe kujya kwifatanya nabo mu bintu bamwe n'ibyo Eh, ivyo mwisi vyaha ko bari kuva mu- mu- mu isengero musanzwe ryanyu akaja mu yindi isengero cyane twebwe mu bisanzwe mu ishengero ntituraba umuntu ntitumurabira kuba yariyandikishije uwo twebwe turi ko turavuga ngaha n'umuntu yakiriye agakiza yakiriye yesu kirisito nk'umwami n'umukiza wiwe uyo rero afite icyo atandukaniye ko n'uwundi yicaye ngaho mu rushengero atamwakiriye iyo rero tuzi yuko yamwakiriye agendera agakiza kiwe hanyuma akabivamwo agasubira mu kuborerwa agasubira gusambana agasubira mu mu bindi byinshi niwe niwe mu by'ukuri ajya kurong- kuro- kurongora abo bahandikiye kurongora ahandi nayo ahandi uwo muntu agihagaze neza arongora umuntu wizera cyo kimwe iyo rero yasubiye inyuma agasubira muri bya bindi yahozemo kera Mhm.
aba yatakaje agakiza uyo ntawe umuherekeza hariho uba yagiye gukora ibyaha ariko dufate nk'akarorero hagize nk'umukirisi wanyu ava mu isengero akagenda kubakana n'uwo mu isengero rya ekereziya katolika uwo nawe mumugira gute Ah, nawe na- bisigwa ko mutamwohereza ko Aha, mudasanga nari navuze isengero ibintu bibiri hari abantu twizera cyo kimwe ni ukuvuga ngo ibintu byitwa gakiza hari umuntu usanga atari mu ishengero ryacu mugabo yarakijijwe duca tumusaba tuti genda ishengero ryawe wa musore n'imburondero umukobwa wo mu ishengero ry'iwacu genda bakwandikire bagushingire nawe ko wakijijwe natwe nimba ari uwacu agiye dukora gutyo tukamwandikira ikete yuko tumwizeye tumuzi neza yuko reka agenda neza mu rugendo kujya mu ijuru kuko ikinini cyangwa ikintu gihambaye si ugukinga amatati ni kubarongora kuzajya mu ijuru aho nicyo tuba dushaka kugira ngo urugendo rwabo barugendemo neza mpaka bazorangize neza kuko urazi iby'ingo n'ibyo ngaha ku isi mugabo kandi no ku isi babane neza katolika mu by'ukuri urazi ingene byagenze ingene ibintu byahindutse hari ibyo tudahuriza ko ntiduhuriza ku mubatizo ntiduhuriza ku ingene umuntu yegera imana bo begera imana biciye mu masakaramento Na Bikira Mariya.
eh twe twigisha yuko bikira mariya yakorejwe n'imana mugabo ntitwoguma tumuramutsa mwanya wose no mu Ko bukeye ijoro uko bwije.
eh, no mu ijoro bwakeye n'ibikitiyo bidusigura neza patiri ariko twebwe no kuvuga ngo ijambo ry'imana ryanditse muri yohana rimwe cumi na kabiri rivuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'imana ni ukuvuga ngo umuntu wese aje iwacu turagerageza kuraba mbega yarakiriye kirisito kurya jewe patiri ibyo ntuze kubimubaza bibaze jewe kurya jewe nakiriye umugore tubana naramwakiriye kumugaragara ishengero ariko aravuga nti ndamwemeye aho ni mu buryo bw'umubiri mugabo mu by'imwemu aribyo biri mu imana birimwo kirisito kirisito ntumukorako mugabo kugira ngo akubere umwami n'umukiza ubwizwa kumwemera mu mutima no mu kanwa ukavuga uti ndamwemeye kirisito ko aba umwami n'umukiza wanjye ukatura n'akanwa kawe ayo majambo aranditse ngaha mu gitabo cy'abaroma ego none abo batabikora gutyo abo nko mu batabikora gutyo isengero, nicyo ngomba mvuge iyo batabikora gutyo ni kuvuga no mu kibano bagaca mu marayo masakaramento turatinya yakivuze karati nimba umwe yakuze afatisha pura agaharura hanyuma agahamagara bikira mariya uwundi atabikora mu rugo ntubibaze ngo umuhindutse oya ndakwemerera ati jewe ibi nibyo namenyereye ubwo rero ibyo bintu iyo tudabihuriza ko ntiduhana abageni
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ego muretse uko kubana mu rugo nta kuntu mwumva yuko ibyo bintu bizana ingaruka no mu kibano c'abandi dufatiye nko kuri ako kararo ko muri paruwasi mayo nyene canke ngira n'ahandi bikunze kuba bishika mu gihe ishengero ritarekuye yuko abantu bashobora guherekeza umuntu mu manza arimwo kuko hariho ngo n'ab- n'abavyaye amahasa hama ntibabamarira imanza batetse ibyo byose bigatera ingorane hari n'abandi bavuga bati erega amasengero arahakwa kuducanishamwo kandi iby'ubwoko nabyo nyene bitakiducanishamo ibyo bintu nta kuntu mwumva ko bishobora kuzana ingaruka mu kibano Oya, c'abanyagihugu oya, iyo wewe abakristo babwiye uti uyu muntu ntariko agenda neza mu rugendo ntimufatire ko akarorero ngo niyo ugiye nimugende mumuhanure mubwire yuko yataye umurongo agaruke babikora mu nzira yo kumwereka umuco kugira ngo agaruke kuko yataye urutonde agaruke ku rutonde mugabo mu buryo bwo kumwereka yuko ibyo arimwe ari byiza nabo babishigikiye oya patiri piyeri ntibisa no kumufatira ibihano iyo mutamumara imanza urakoze cyane twebwe muri katolika hariho n'ukundi kuntu tubivangura umuntu yavutse akabatizwa akarererwa muri katolika hama akayivamo mu nyuma uvuga wa mwana ateye akagera umuryango wiwe mama afise ibihere sinkimushaka akambera mama ni nk'akarorero iyo agiye avuga ngo ari nibyo agiye agaya cyangwa asuzugura kenshi usanga ariwe yarafise ingorane ko umuntu adafise ingorane muri we nta kintu na kimwe usanga muri katolika atoronkayo nta na kimwe ntambandanya eh, n'uwundi yavukiye mu rindi dini ni ukuvuga akivuka yabatijwe muri iryo dini arikuriramo gushikashike mu bigero uwo twebwe ntaho twahuriye nta kagere yigeze adutera nk'uko tumufata uyo nuko dufata uwaduteye akagere si cyo kimwe si cyo kimwe Mbega Umu- umuvyita umwana kudutera mu bisa akagere?
eh, kudutera akagere ni nk'umuntu yahora asangira yahora yakira umubiri wa yesu yahora Ariko yab- yarigishijwe yabandanije kuja kuwakira Ndiko muri mbandanya.
sengero.
yahora yarigishijwe yuko kizira kwiba kizira kwica kizira gusambana yarabyigishijwe umukaturika w'ukuri arabizi ibyo ada- ibyo adakora gaca wumva bukeye mu gitondo ngo nagiye mu yindi dini ngo ubu nakiye agakiza ngo nzinkinywa inzoga ngo nzinkiborerwa ngo nzingisambana ngo nzinciyiba ahandi ninde yabimwigisha we yabimwigisha araza mutubarire Ah, ni Urumva ukuvuga nibyo ndi abagiye kumwereka abagiye asa rero, n'utukana umuntu insengero agenda kubera byamunaniye araca agenda avuga ibyo yishakiye ariko atabifatiye.
aba yagiye kubikomereza ahandi ngo ntambandanya rero twebwe rero ahantu dutanira n'amadina mwamwe ni uko twe muri ekereziya hariho icyo nokwita nko gutahura ubuzima abantu barimo navuze yuko iyo umuntu bamukurikiranye bakaraba urugero rwo kwemera afise arashobora gusabirwa uruhusha ku mwepisikopi akagirana ubugeni n'utari umukatolika ariko ivyo navyo patiri Yego.
bavuga ko bifata igihe kirekire barafashe amasare yo kugiramwo ubugeni bafise ibintu vyinshi bakoze kugira ubugeni si by'abihuta ubugeni bugira ababuteguye neza na pasiteri arabizi babyiteguriye ko n'ubuzima bwabo bwose baba bagiye guha intumbero kugendamo ariko murumva yuko biri kose bishika bigatosekaza umubano w'abanyagihugu hagati yabo bivuye mu masengero niko namwe muvyumva oya kandi twebwe tu- ntitwumva yuko bitosikaza umubano Ah, ah. kuko nta rwango twigisha mu kurangiza kino kiganiro kubera ko ibintu bimeze gutyo hari mwebwe muravuga pasitori muti mm, muraraba yuko agakiza agahagazemo neza hama abo mu kibano ati nta ngorane hama patiri nawe akavuga ati twebwe eh, ntibaba bakwiye kudutera akagere kuko hari ibyo tubigisha kandi baba bakwiye kubigumako muri ekereziya katolika nta kuntu mwebwe muba mukwiye gu- mu masengero muba mukwiye kuja hamwe ngira ngo ivyo bibazo mukabikemurira hejuru abanyagihugu batarinze gushikirwa ico cyiyumviro mwebwe mukivuga kwiki E, murakoze no kari mwe mwatubajije twagendeye ku bibazo mwatubajije ari ikibazo mba nabajije pasiteri mugabo sinari Muri kumwe, kukimubaza mwari cyane kumubaza?
oya nari kumubaza nti umuntu ari muri katolika aba ari mu munyavyaha nta gakiza aba afise nico nari kuba namubajije numvise ko Eh, yagiye at- yabitomoye.
abi- abivuga Mm, mm.
mugaho ikintu nagomba mvuge ni iki kwemera kirisitu kirisitu niwe yagize ubugeni na ekereziya abagira ubugeni muri katolika naho binjira n'abandi bemera kirisitu bose naho binjira Eh, kuri ico cyuko mukwiye kuja hamwe naho mukivuze kwiki twebwe dusanzwe turi kubera hamwe ukwizera.
kubw'ijambo ry'imana ijambo ry'imana ni rimwe riraduhuza turi hamwe yego nta ngorane je mbonamo bo eh, Yego.
navuga ko ibyo ari byo byose urazi yuko amadini cyangwa amashenge ari mu isi ni ibihumbi n'ibihumbi ntuyeze rero bibaza yuko ngo ayo wose yoja hamwe ngo yicarane avuge ngo tuzora tubigenza gutya ah.
Kugira akemure ikibazo c'abanyagihugu.
gusa oya iyo abantu nakubwiye nabo tuticaranye iyo ibi bintu tubyumva cyo kimwe nta ngorane turahana abageni twebwe urazi ba- batwita abaporoti ariko siko twise abaporoti ni ahantu byavuye muri kahise ibintu byaranze yuko abantu babyumva cyo kimwe twebwe turi abakatolike reforme uko nuvuga ibi by'abaporoti byari akazina k'ikibi mwebwe murabahakanyi ariko mu by'ukuri katolike ni ikintu gikwiye ku isi abakristo rero bakwiye ku isi rero icyo gihe ibintu byagenda kujya byagenze hakabaho reforme byumve kiriya gihe cyabaye ni uko hari byanze yuko bumvikana ku bintu by'agakiza ngene abantu bakakira uyo u- umuhuza w'imana nimba twe twemera ko ari kirisito sinzi yuko nawe wemera ko ari we ashobora kuba ari mariya kuko niwe bahamagara cyane nyina w'imana ndetse banavuga yuko bikira mariya icyo yose aho umuhungu we atokimwima uca wumva neza yuko iki gitabo ntitugisigura cyo kimwe ego, aho kugira rero abo turangize.
dufise abo dufise twigisha agakiza baba bavuye kwa piyeri
urakoze cyane pasiteri ndamushimiye mu bisanzwe ni uko nyine uko ari kabivuga si nk'umuco ntanga gatoyi imana yari gushobora gukiza abantu itarungitse umwana wayo imana yararungitse yezu arasamwa mu nda ya bikira mariya uvuga niwe ari hagati y'imana n'abantu yezu niwe tunywaniramo yezu rero niwe yatoye abatumwa cumi na babiri arababwira ati igihe ntakiri ngaha ngiye kwa data gende mubandanye ibikorwa natanguje Kandi yezu ibyo niwe muriko yabarungitse murabandanya.
twe rero nivyo turiko turabandanya uno munsi bisigura Abo kandi bandi- yuko mutazigera muhuza mu- mu mu gihe uko kwizera kutigeze nitwe guhura turiko tu- turiko tubandanya ivyo yezu yakoze kandi twebwe ni kuva kuri ba batumwa cumi na babiri yitorera kubandanya mugabo uno munsi hariho abantu umuntu avyuka mu gitondo atawamuhaye ubwo bukuru atawamuhaye ubwo butumwa agaca ashinga ishengero twebwe rero nsaho turi mu majambo make abanyagihugu aribo bakirisu banyu baracafise ico kibazo bivuye kuri uko kwizera amasengero adahuriza ko hano mu Burundi nivyo dutahuye Oya, tugire ego reka Kristo.
turangize kino kiganiro Eh, ariko ntimufate Reka yuko turangize amashenge neza.
yateye ingorane mu banyagihugu kubera ngere yizera nta na rimwe urumva abakristo bacu bagiye kurwana n'abakatolika ngo kubera batizera cyo kimwe oya uko wowe iri jambo ryumvise ryigisha urukundo ryigisha amahoro nta muntu n'umwe yesu ya- ya- yaravuze ngo mwarumvise mu isezerano rya kera ariko aravuga yuko wanke umwansi wawe ukunda umukunzi wawe ngo ariko jyewe ndababwira ngo mukunde abansi banyu ni ukuvuga rero ngo nta abo bantu iyo tutagize ubukwe ntitubanka murakoze Ni ukuvuga rero pastori reka yuko-
nuko rero arakoze diane ndonse barakoze n'abatumire bacu kandi n'iminsi yose ya kabiri kino kiganiro muzoza muragikurikirana mu kiganiro iwanyu mu ntara mugire umunsi mwiza mwe mukundana twibutsa ko ari umunsi witiriwe valentino umweranda diane inahazwe na innocent kimenyi tuzosubira ejo nk'aho twatanguriye